This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call in program in Kirundi and Kinyarwanda.
ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabasuhuje mwese kuri mikoro hano i washington netiyene karekezi mu kiganiro murisanga ku ijwi ry'amerika uyu munsi mbasubirizeho ikiganiro naganiye n'impuguke ku kibazo cyo mu gihugu cya ukraine guhunga kwa guhunga k'uwari perezida w'igihugu cya ukraine victor yanukovych mu minsi mike ishize akava muri ukraine agahungira mu burusiya byazamuye ikibazo kitoroshye ubu ikibazo cyafashe indi ntera iyo ntera kandi si ishyirwaho rya guverinoma y'agateganyo mu gihugu cya ukraine ahubwo ni ukuba ingabo z'uburusiya zaravogereye kamwe mu turere twa ukraine akarere kari mu majyepfo y'igihugu akarere kitwa Crimea gakora ku nyanja y'umukara akarere gakoze nk'ikirwa kiri hagati y'uburusiya na ukraine twibukiranye abatwumva gato mu mateka y'isi aka karere ka Crimea tuvuga majyepfo ya Ukraine niko karere karimo umujyi uzwi cyane mu mateka y'isi witwa Yalta habereye ikiswe Yalta Conference cyangwa se inama y'Yalta cyangwa hari n'abayita inama ya Crimea guhera tariki ya kane kugera kuri cumi n'imwe y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu byari nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose icyo gihe abakuru baza guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika yari ihagarariwe na perezida franklin delano roosevelt ubwongereza buhagarariwe na minisitiri w'intebe winston churchill na leta ziyunze z'abasoviyeti za gisosiyalisite zihagarariwe na minisitiri w'intebe joseph stalin bahuriye aho iyalita mu ngoro y'ahitwa livadia ni hafi ya yalita muri aka karere ka Crimea tuvuga gusa kuva iyo nama yaba kugeza ndetse n'ubu ari inama ubwayo ari n'ibyayivuyemo ntibyigeze bivugwaho rumwe ntibyigeze byumvikanwaho ku buryo buhamye bamwe baragira bati inkurikizi z'iyo nama nizo zishobora kuba zivuyemo ikibazo kirangwa muri kariya karere ka Ukraine muri iki gihe byumvikana ko ku ruhande rwa leta zunze ubumwe za amerika n'uburayi ku rundi ruhande uburusiya byose bifite icyo byiteze kuri aka karere ni aya mateka magufi cyane nagira ngo twibukiranye ku bari mu mashuri n'ababinyuzemo amasomo yabo ngira ngo twumve neza impamvu mubona ko isi yose yahagurukiye ikibazo cyo muri ikirere ndahera mu bo twatumiye uyu munsi reka mpere i kigali mu rwanda turi kumwe na kamuru Charles karekezi i kigali icyo dukora ngewe nkora mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda dukunze kwita ICTR mu cyongereza cyangwa tpr mu gifaransa nkaba nungirije ushinzwe itangazamakuru ku biro by'urukiko hano i kigali ndagusuje cyane bwana kamuru Charles urakomeye ndakomeye urakoze etiyeni karekezi twatumiye kandi mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi frank mwine nkaba nkurikirana cyane ibintu bya politike n'amategeko mpuzamahanga yego frank mwine ndabasuje cyane murakomeye namwe turaho etiyeni mukomere cyane turi kumwe kandi mu kiganiro cyacu ku gihugu cya ikirere na mashimango abubakar abelard nkaba ndi umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwiga n'ubushakashatsi mu by'intambara n'amakimbirane ndabasuje cyane bwana mashimanga bubakari murakomeye namwe aho mu bufaransa yego turakomeye ndabashimiye kandi mwese kuba mwitabira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndaguheraho bwana charles kamuru i kigali mu rwanda wize mu burusiya cyangwa ni muri kerene muri kariya karere etiyeni nize muri ikirere uzi neza ko mu myaka ya kera hahozeho icyahoze cyitwa leta zunze ubumwe z'abasoviyeti ikirere rero yari imwe muri za repubulika zari zigize leta zunze ubumwe z'abasoviyeti icyo gihe repubulika zigera kuri cumi n'ebyiri zari zigize icyo gihugu zitandukanije rero ngewe nigiraga muri ikirere hanyuma musuhuza mute muri kerene mu mu- mu- wadusuhuza ute mu kinyarwanda mu gitondo ubwo ubwo mu gitondo uko basuhuza ah, igihe ngewe nigagayo mu by'ukuri twigaga mu kirusiya twavugaga ikirusiya ubundi muri ikirere bafite ururimi rwabo ah, ururimi eh, rwo muri ikirere hari abavuga ikirimi cyo muri ikirere ariko cyane cyane abavuga urwo rurimi abenshi muri bo ah, batuye mu burengerazuba bwa ikirere E, hanyuma ariko wadusuhuza twebwe dusuhuze twumve ari muri kerene cyangwa se mu kirusiya Ah, mu kirusiya uko basuhuza basuhuza ngo darasitwiti mwiriwe cyangwa ushobora gusuhuza uti priviyeti mumeze gute Tu- twe twasubiza ngo iki ubwo Ah, mwebwe icyo mwasubiza ni ukuvuga ngo siyo harasho E, ubwo komera cyane noneho ubwo hanyuma charles kamuru e, e, kariya karere ka kiriya gihugu cya ikirene aho wigaga ni mu burasirazuba bwa ikirene ni mu burengerazuba bwa ikirene ubundi ikirene iteye uturebye uyigereranije ku burusiya Ah, ikirayini uyigerageranyije ku burusiya nk'uko natangiye nkubwira karekezi ah, ikirayini yahoze ari imwe muri za repubulika zari zigize leta zunze ubumwe z'abasoviyete repubulika cumi n'ebyiri ariko muri izo repubulika cumi n'ebyiri uretse uburusiya ari bwo bunini cyane ikirayini niyo yari iya kabiri mu bunini aho nigiye rero nigiye mu mujyi witwa karikov Mhm.
Eh, ari nawo mujyi wa kabiri muri ukraine Eh, ni nyuma umujyi y'umurwa munini.
mukuru wa kiv Mhm.
ukaba ari umujyi uri mu burasirazuba bw'icyo gihugu ni umujyi utuwe cyane eh, n'abantu bavuga ikirusiya ukaba ari n'umujyi uzwiho cyane guturwamo abanyamahanga cyane cyane biganjemo abanyeshuri Tw- eh, twiganye n'abanyeshuri baturutse mu bihugu bitandukanye byose byo ku isi E, hanyuma ni Cha- akarere rero urebye kabanya ga- kamaze n'iminsi kavugwaho E, ni akarere kiganjemo abantu benshi banyuranye bafite imico itandukanye indimi zitandukanye hanyuma charles kugira ngo twihute e, kariya karere ka krime crimea tuvuga muri iyi minsi ahavugwa ko ingabo z'uburusiya zigaruriye ko ni akarere gateye gate urebye ikirere ndetse n'uburusiya uko biteye Ah, urebye ukuntu ikirere iteye kiremiya ah, na eh, kiremiya ni agace ni agace navuga ngo kameze nk'akarwa kari mu majyepfo ya ikirere ariko urebye amateka yako kuva mu myaka ya kera kahoze ari intara iyoborwa n'uburusiya Mhm.
ni akarere rero gatuwemo n'abantu benshi biganjemo abarusiya Ah, urebye turebye mu mateka ya leta zunze ubumwe z'abasoviyete Ah, nk'uko nari nabivuze nyine ni akarere ah, kahoze kayoborwa n'uburusiya kumara imyaka myinshi cyane imyaka irenga magana abiri ariko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na kane ako karere kaje guhabwa repubulika ya ukraine ah, igahabwa n'uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe z'abasoviyete witwa nikita kurushev kuva ubwo rero kahise kaba akarere ah, eh, k'igihugu cya ukraine nyuma yaho rero nk'uko mubizi muzi neza ko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe i- i- izahoze ari- a- a- ari repubulika ah, zigera kuri cumi n'ebyiri zahoze zigize icyitwaga leta zunze ubumwe z'abasoviyete zaje gusaba ubwigenge Ah, nyuma yaho rero ah, ukraine nibwo yaje kubona ubwigenge muri mirongo icyenda na rimwe nyuma rero ako karere ka kremia gakomeza kuba igice cya ukraine ye reka duhere aho kugeza muri ngaho iyi minsi ngira ngo Ye, abo noneho mubyumvira ye, Cha- imyigaragambyo ye charles cyangwa imvururu zirimo kuhabera reka tukwiyambaze neza I- iryo jambo warisubiramo kugira ngo turyumve neza ako karere kitwa ngo iki neza mu kirusi cyangwa se mu ki ikirere Ah, mu kirusi kitwa kuri misika ya resipubulika okay. none urabyita ngo iki mu kinyarwanda ugenekereje mu kinyarwanda uko nabyita nabyita ngo ni repubulika ya kremia ya kremiya turagushimiye cyane rero Eh, reka noneho mfate ku zindi mpuguke twatumiye uyu munsi reka mbahereho bwana mashimango abubakari muri aho ku mugabane w'uburayi mu bufaransa mwe bwana mashimango murebye politiki mpuzamahanga n'amategeko kuba uburusiya bwakwigarurira kariya karere nk'uko tumaze kubyumva cyangwa se kakora ikamarampaka kakomekwa ku burusiya mwe ndetse muhere no kuba ingabo z'uburusiya zaragiye hariya muri kariya karere mubibona mute mo icya mbere navuga nk'uko Charles amaze kubivuga ni uko kariya kariya karwa ka kirimeya penisile gafite ibirometero makumya ibihumbi makumyabiri na birindwi ni ukuvuga ko ka- ka- gasumbyeho gato u rwanda Ngo ubwo rero kuvuga ngo kandi twibukiranye ko mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itanu na gatatu abafaransa n'abongereza bigeze kurwanira keremeya barwanya ba- bawukuzanyaho n'ingabo z'abarusiya niba ko ibyo mu- iyo umuntu agiye kureba ibintu si ukuvuga ko ari amateka arimo kwisubiramo ariko ni ukuvuga ko ubundi kiriya kibazo cya kirimeya na na ikirere ubaho bibaza ibintu kubaza birabaza ikibazo cy'aba- cya rubanda nyamuke bavuga ikirusiya muri muri ikirere nacyo ni ikibazo tugomba kwibazaho hanyuma kuvuga ngo uburusiya buri ku- buri kuvyora amategeko mpuzamahanga rero violation y'amategeko mpuzamahanga tumenye ko si ubwa none no ku ejo bundi twabonye ikibazo cya sudani y'amajyepfo ukuntu yaremwe ni ukuvuga ko ayo mategeko mpuzamahanga arimo arasubirwamo akenshi kandi nta- ntabwo ari imibare ngo rimwe gukuba rimwe ni ni bibiri ni- ni- ni ibintu ni amategeko agenda yevuriwa akurikije n'uko ibintu bi- muribuka ko muri ikayiro mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu mirongo ita- mirongo itandatu na gatatu niba ntibeshe abayobozi mu nama y'ikayiro bemeje ko imipaka i- imipaka y'igihugu ntishobora ntishobora kongera gusubirwamo ariko muri mirongo icyenda na gatatu mwabonye ikibazo cya eritereya yif- yibona ubwigenge yitandukanya na, na etiyopiya ejo bundi navuze ikibazo cya sudani y'amajyepfo ni ukuvuga ko ntacyo bya- ntabwo byantangaza kuba kri- kri- ako kara- ako- a- ako karwa ka kri- kri- ka krime kasubira mu burusiya ariko rero icyo nashaka ku- kuvuga hano iriya kude force y'abarusiya ntabwo abarusiya ba- bakoze intambara ni ni kude force ni nk'uko navuga ni sitarateji igaragaza nk'abarusiya bashobora kwerekana ko nta cyakorwa muri ikirere batabigizemo uruhare icyo ni icya mbere ni ukuvuga ko bashaka gushyira je kuri avantaje yabo uriya mukino wa poli- ni politiki barimo bashaka gushyira kuri avantaje ku- cyane cyane ko bigaragara ko rusiya hari ibintu byinshi yigeze yigumwa nko muri libiya muribuka ko yaze gutanga droit de veto kugi- kubera ko hari ibintu bari bumvikanaho ariko ota yageze aho ngaho irenga ku bintu bari bumvikanyeho igera naho ihindura ubutegetsi muri libiya n'ingaruka zabyo na n'ubu abari biyo baracya baracya baracyazi muribuka kandi ko muri siriya ikibazo cya siriya kandi uburusiya burabizi neza ko amerika ubu ngubu ni obama ntashobora kwishora mu ntambara na Ru- n'uburusiya kuko n'ubundi nk'uko babivuga twese tuzi ko intambara itangira ariko nta n'umwe wakubwira uko izarangira n'isura iyo ntam- intambara ishobora gufata hari aho usanga nanone intambara yashojwe irangira ibangamira inyungu z'abayi- z'abayishoje nkataza urugero rwo muri libiya urabona inyungu z'abayishoje muri libiya zibangamiye kuko abo bashatse gushyira ku butegetsi bahindura kadafi ubu ngubu igihugu cyisubiriwe na- n'abantu ba- b'intagondwa b'abayisilamu ye reka bwana mashimango reka dufatire aho ngaho tugere no kuri bwana frank mwine nawe eh, yategereje gato kugira ngo tubanze tubisasire Eh, frank mwine mwe eh, kiriya kibazo cyo muri krene twakivuzeho mu cyumweru gishize turi kumwe ubu aho bigeze murabibona mute mwebwe Ah, urakoze tiyeni ngira ngo ibyinshi bagenzi banjye bamaze kubivuga icyo umuntu yakongera ugatira cyane amateka ya kariya karere ka peniya ni uko n'abasoviyeti ubwabo cyangwa uburusiya ako karere bagabaniye kuri kimwe cya ottoman empire urumva amateka arava muri ottoman empire akajya mu burusiya kuva mu burusiya akajya muri ukraine none uburusiya bukiri akantu kacu twabaye nk'impano nk'uko maze kuvuga mugenzi wanjye mirongo itanu na kane harimo abantu benshi cyane baba babavuga ikirusiya harimo abantu benshi bavuga ikirusiya ndetse bakanongeraho ko Putin yaravuze ati turashaka kurengera inyungu dufite uburenganzira bwo kurengera inyungu zacu muri Ukraine ariko igihe kibazo nkunda kwibaza ni ikihe ese amateka amategeko mpuzamahanga aracyakurikizwa ubwoko wa leta ya victor yavuyeho gute abantu baragiye bajya mu muhanda barigaragambya bashingiye ku mpamvu y'uko leta ya victor itashoboye gukora amasezerano y'ubucuruzi n'abanyaburayi akayakorana n'abanyaburusiya abantu bajya mu muhanda barigaragambya bakuraho leta idatowe n'abaturage yewe niba ntabwo harimo n'ikindi kibazo none se iyo ureba ibintu birimo kuba muri kimiya muri yukureni kuki utakita n'ibintu byabaye muri kosovo aho bavuga ko kosovo igomba kwitandukanya na sabiya kandi kosovo ikaba ikigizwe n'abanyaburayi abanyamerika repubulika jyayo ibintu nk'ibyo ngibyo haracyari ikibazo cy'amategeko mpuzamahanga kutubahirizwa politiki mpuzamahanga gukoreshwa kuko ibihugu by'ibihangange byishakiye ugasanga rero haracyari ikibazo ko ibihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere bikennye bifite ingorane mu rwego rwa politiki n'amategeko aho ibyo bihugu by'ibihangange bitayubahiriza ibikorwa bishakiye ugasanga ubugubu bwacu muri afurika babutwara nk'uko bishakiye bagafata perezida bakamutwara bagakuraho perezida uko bishakiye rero haracyari ikibazo mu rwego rwa politiki n'amategeko mpuzamahanga kutubahirizwa n'ibihugu by'ibihangange yenda bashimiye biri muri kureni muri kureni ndangiza gatoya ni uko bishingira ku bite- ku- ku- ku bihugu biba biri- reka nkugarukeho gatoya bwana charles kamuru U- urebye wowe ko habaye muri kariya karere a- hari amateka akomeye ya kariya karere ka kirimeya twavuzeho hari nk'inama yabereye ahitwa yarita ni hafi ya ni hariya muri kirimeya muri mirongo tuvuge mu kwezi kwa kabiri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu ni inama yari ikomeye cyane hakorewe amasezerano akomeye wowe ubona uburusiya bushobora kwemera bugahara kariya gace ka ikirere kariya hariya hantu ha kirimeya icyo kibazo ni ikibazo ah, numva gikomeye ah, kuko urumva ah, uburusiya busubiza ikirere buyiha kiriya kirwa cya kiremiya muri mirongo itanu na kane nk'uko nari nabikubwiye ikirere igihabwa n'uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe z'abasoviyeti witwa nikita kirishefu ni ibintu byanyuze mu mishyikirano binyura mu mategeko mpuzamahanga urumva rero kugeza ubu ikirere ako karere mu mategeko mpuzamahanga urumva ko bigaragara ko ari akarere kari mu gihugu cyabo ariko wenda ikiriho nk'uko nari nakubwiye etiyeni ukurikije amateka ah, ya kariya karere ka kiremiya nakubwiye ko kuva kera kahoze kagenzurwa n'uburusiya higanjemo ah, abantu benshi b'abarusiya bavuga ikirimi cy'ikirusiya Ah, icyo nakubwira cy'umwihariko ni uko wenda bagenzi banjye ntabwo babivuzeho urebye kirimiya ukuntu iteye n'abayituye ah, ntitwiyibagize ko hari n'ubundi bwoko ah, bw'abitwa kirimiyani tatarizi ni ubwoko nabwo kuva kera mu mateka bwabaye muri ako karere ka kirimiya mu ntambara ya kabiri y'isi yose ah, uwahoze ayobora leta zunze ubumwe z'abasoviyeti yaje kwiruka- kwirukana abo batatari benshi cyane arabirukana kuva muri ako karere abashinja ko bari bashyigikiye ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi ariko nyuma yaho nyuma aho leta zunze ubumwe z'abasoviyeti zisenyukiye abo batatari nabo batangiye kugaruka muri ako karere ubwo urumva bagiye bagaruka muri ako karere mu bwinshi n'ubu urebye baracyaha baracyahagaruka urebye abatuye ako karere abatatari bagize cumi na kabiri bagize porosantaje cumi na kabiri mu baturage batuye ako karere yego abanyayikireyini bagize makumyabiri na kane ku ijana aho ni muri kiremiya hanyuma abarusiya eh, muri kiremiya hanyuma abarusiya nk'uko nari nabivuze nibo benshi Eh, ni- bakaba bagize kuri mirongo itanu n'umunani ku ijana Ye- batuye ako karere reka dufatire aho noneho ariko ubwo eh, navuga wenda etiyeni imbere y'uko unkuraho cy'ingenzi ye hino ni uko gatoya kuba ako karere gatuwemo n'abarusiya benshi byumvikane ko bo barifuza ahanini ko bagenzurwa n'uburusiya Mhm.
ngira ngo n'uyu munsi mwabyumvise ko ah, inteko ishinga amategeko y'ako karere yasabye ko ko ako karere kakomekwa ku burusiya Mm.
Ah, abadepite baho bakaba banasabye ko ah, ku itariki cumi n'esheshatu z'uku kwezi haba ah, referendum ah, ku buryo kandi abenshi baravuga ko iyo referendum iramutse ibaye kuko abiga- ah, abatuye ako karere benshi ni abarusiya bashobora gutora ko Gusa- bajya ku burusi kuba igihugu cy'u Burusiya.
reka noneho rero du ibi- eh, bwana mashimanga abubakari Okay.
namwe bagarutseho hari ikintu mwajya kuzamuka ku bijyanye n'urwego rw'amategeko mpuzamahanga iyo ngingo mwayuririraho mukavuga igitekerezo cyanyu Yego, nge icyo nshaka kuvuga ku mategeko mpuzamahanga ahubwo birasekeje kubona abantu bavuga barwanya ba- uko uburusiya bwivanze muri ikirere aribo ubushize bari bashyigikiye eh, intambara yo muri libiya cyangwa yo muri iraki abo uvuga ni bande I- ndavuga abanyaburayi Mhm.
cyane cyane otani I- icya kabiri ntihakongeraho ni uko hari ingaruka z'icyo bagiye ba- bi- biyo- byirira mu mategeko mpuzamahanga bita duwa cyangwa devoir d'ingerence in- muri muri cyangwa oni yita ngo responsabilité a protéger numva rero ni ibyo bya- bya- byakoze byafu- byatanze urufunguzo ku bantu bose ku bihugu byose byumva ko bibi- ari ibihanga bifite ingufu kugira ngo bijye mu bindi bihugu mu gihe cyose bibona ko inyungu zabyo zibangamiwe nkuko byageze kuri iraki ikindi nanone niba bavuga ku- kutubahiriza amategeko mpuzamahanga turabizi twese ko israheli nta tegeko na rimwe mpuzamahanga yigeze yubahiriza ku birebana na palestina ikiri mu bukoroni kugeza ubu ngubu nta gikorwa navuze ibya iraki ukuntu yagiye ubu amerika yagiye muri iraki itubahirije amategeko mpuzamahanga hari n'ibindi bikorwa nko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni ukuvuga ko amategeko mpuzamahanga ni na- ni ibintu cyane cyane kandi ikintu tugomba kuzirikana ni uko uburusiya bwagiye busubira inyuma ku madosiye menshi ariko kuri dosiye ya ikirere cyane cyane kiriya ya, ya kimeya ni navuga nk'uko babivuga mu gifaransa ni ligne jaune à ne pas franchir kuko kuri uburusiya se question ya y'inyungu zabo kandi uburusiya nabwo si ikindi gihugu bufite uburenganzira bwo kurwana ku nyungu zabwo muri muri icyo gihugu cya ikirere cyane cyane ko hariya mwumva ko Uburu- ubu ikirere isubiye mu burayi muri ogisida ubwo uburusiya bwaba bucitse ingufu zose kandi nuba nabwo uburusiya nki nka puissance kandi mwibuke ko uburusiya ari deuxième puissance mondiale kuri nikirere Ye- ntabwo yakwemera rero ko ikirere iba- iba- ibanyura mu myanya y'intoki aho niho ikibazo kibera ingorabahizi bwana mashimango abubakari muzamuye hano iyi ngingo y'umuryango wa otan neto ni umuryango washyizweho na leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'abanyaburayi kugira ngo bashyire umuryango wo gutabarana hagati yawo mbivuze kubera ko ishyirwaho ry'uyu muryango niryo ryatumye kandi hajyaho undi muryango nawo leta ziyunze za gisosiyaliste z'abasoviyeti zafashemo iya mbere ni umuryango washyiriweho mu gihugu cya polonye ariyo masezerano y'i Varsovie amasezerano y'ubucuti ubufatanye ndetse no gufashanya mu bya gisirikari ni amasezerano yasinywe hagati ya za leta ziyunze za gisosiyaliste z'abasoviyeti n'ibihugu umunani bya gikomunisiti byo mu burayi bwo hagati n'ubw'uburasirazuba amasezerano yasinywe tariki ya cumi na kane y'ukwezi kwa gatanu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu i varisovi muri polonye mfatireho kuri iyo ngingo noneho bwana frank mwene murabona iyi miryango yombi yo hambere ku ku barusi nk'uko bwana mashimango abivuze n'uko charles yabivuze mu kanya murabona ari uguhangana kongeye kugaruka nanone mukabona ko nk'uko ba- babisubiyemo uburusiya butakwemera guhara na gatoya ko eh, ikirere na cyane cyane kariya karere ka kirimiya kagenda urabona ni iki- ni- ni ikibazo burya nubwo bavuga ngo im- intambara y'ubutita yararangiye ariko mu by'ukuri igihe iyo ukurikiranye nuko ubona ibintu bigenda n'ubi- n'uyu nabirebye mu kaka- kakanama gashinzwe amahoro ku isi ku ruhande abarusiya babaho n'aba- abanyamerika baba ku rundi kandi aba uribuka ko banavuga ko ah, abanyamerika ari na- na otani bashaka gushyira cya kindi ah, ibintu bifata imizire bakabishaka bakabishinga ahantu bita nko muri polonye ku buryo abarusiya nabo babirwanyije urumva rero haracyari ikibazo kuvuga ngo ah, o- o- otani neto yegere umupaka w'uburusiya ni ikibazo ngira ngo abarusiya bafiteho impungenge ni nk'uko wazana mukeba wawe akarara mu cyumba mukararana mu cyumba urumva rero umu- u- umugore ntabwo yakwemera ko mukeba bararana mu cyumba ah, yashaka ko ko ajya kure bakazajya ba- ba- ba- bashwara iyo ngiyo ar- ariko batari kumwe No- no- n'uburusiya rero kugira ngo burebe ko ah, ukraine itwarwa n'abanyaburayi ariyo neto yegere hariya hantu ni ikibazo gikomeye cyane abarusiya bareba bashinze amaso si n'abarusiya bonyine ah, aba- aba- aba- abashinwa nabo urabona ni nayo mpamvu ubona haracyari ikibazo cy'amajyepfo ya ya- ya koreya n'amajyaruguru ya koreya kitararangira ndetse kitazanarangira vuba kubera ko buri gihe iyo ah, habaye ko abanyamerika bajya kurundi ruhande usanga ibyo bihugu bigira impungenge z'umutekano wabyo Ah, kuko uwo bashyigikira bashyigikira politiki yabo itandukanye kure n'iy'abarusiya n'iyo ah, ni- ni- n'iy'abashinwa Ubu- ni ni nacyo kibazo kina- iyo unarebye ah, ukuntu bo bashyigikira bashyigikiye ukuntu perezida wari uriho wavuyeho ari nabyo abarusiya baravuga bati perezida ah, ah, ubu- ubutegetsi buri ubungubu muri ukraine bunyuranyije n'amategeko ni nayo mpamvu usanga minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya yanze kubonana n'aba ukraine ejo ejo ba- bari i paris yavuze ati nshobora kubonana n'ubutegetsi ntabwo mbwemera ntabwo ari ubutegetsi bwemewe n'amategeko haracyari ikibazo cya politike mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga bagenzi banjye banabiyumvise babivuga n'ubwo nari nacitseho ntabwo yubahirizwa Abanya- abanyamerika n'abanyaburayi bakora ibyabo n'abandi bakora ibyabo ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye cyane bwana frank mwe ndabashimiye cyane hari abavuga ikirere hari n'abavuga ikirusiya nawe nk'uko watangiye ubivuga wize mu gice cy'uburasirazuba cya ikirere kandi uvuga wize no mu kirusi none nagira ngo twanzure gato bwana mashimanga bobaka nagira ngo turebe noneho umuryango w'abibumbye onu cyangwa se indi miryango y'uturere ireba cyane cyane ikibazo cy'umutekano n'amahoro ku isi icyo mubona kuri kuri uyu munota muri make cyane yakora ni iki kugira ngo amahoro agaruke muri kariya karere k'uburayi Mo- ku kibazo cyawe ni njyewe ngira mu- mu rubugo- mu buryo bw'urwenya ukuntu nkona nkunze- nkunze ku- gusobanura oni mvuga ko ari sendika ah, y'abakuru b'ibihugu bafite veto ntabwo ari sen- niba rero ari sen- oni ari sendika y'abakuru b'ibihugu bafite veto kuko nibo bafite ibyemezo nyamukuru kandi mumenye ko muri abo bakuru b'ibihugu bafite veto harimo putine n'aba- nu- n'abashinwa kandi mukaba muzi ko ota ni ubwo bavuga ngo bafata ibyemezo byu- bishingiye ku bukungu uburayi njye ndibaza ikibazo ese uburayi bushobora kubaho nta imporotasiyo ya gaze y'uburusiya ntumva njyewe bidashoboka icyo icyo icyo kibazo na putine nubwo bavuga ngo nkuko na na frank mwene yabivuze gere fuwadi ntabwo yigeze irangira ya- ngo yararangiye ariko raporo de force este weste iracyahari kugeza n'ubu ngubu urabona ko hari inyungu twabibonye ejo bundi kuri siriya ukuntu ubufaransa bwikakaje ngo bugiye gutera muri muri siriya abantu twe twarasetse ubwo bufaransa bujya gutera muri siriya budafite uburenganzira bwa rusiya bw'u- bw'uburusiya cyangwa bwa- bwa- bw'ubushinwa birashoboka bitese numva rero njye numva kandi nababwiye maze kubisubiramo amerika ntishobora kujya gut- kwishora mu ntambara mu- ko- na- irwanya uburusiya muri ako gace kandi bazi neza ko bidasho- ntibishoboka kuko n'intambara barwana muri iraki kuyu- kubivamo byarabagoye yo muri afganistan turabona ko bya- kubivamo byarabagoye kuko igisubizo aho kiri ni mu biganiro ye ni ibiganiro ntibicare bumve ko uburusiya nk'abanyaburayi nk'uko abanyaburayi babikora bufite uburenganzira bwo kurwana ku nyungu zabo kandi nta nta n'ibyo butine ashaka kubereka Bu- butine ntabwo yashoje intambara butine yashyizemo ingabo kugira ngo abereke gusa ni sitarateji n'imyumvire gusa byumvikana kugira ngo ashyire je kuri avantaje ye i- ahindure pademoye militaire raporo ya force iri ha- ya politike na Eh, diplomati reka duhe n'amagambo frank mwine nagira ngo namwe twanzure kuri iki kibazo murebye aho ibintu bigeze ubu muri kariya karere ka ikirere hakorwa iki kugira ngo intambara ntirote muri kariya karere hari n'abavuga ko yaba ari intambara ya gatatu y'isi yose Ya, nibyo ibivuze n'ibyo etiyene iyo urebye mu by'ukuri ibihugu by'ibihangange bibiri nibyo bifitanye ikibazo ariko ni- ni- umaze no kubivuga wa muryango mpuzamahanga wakora iki umuryango mpuzamahanga n'ubundi wandi tuvuga ugizwe n'ibyo bihugu ari uburusiya abanyamerika abongereza abafaransa uruhande rw'abanyaburayi bari mu kakanama gashinzwe amahoro ku isi bari kumwe n'abanyamerika uburusiya busigaranye n'ubushinwa ntabwo mu by'ukuri abanyaburayi n'abanyamerika bashobora kugira ibintu byo gushora intambara nta nyungu bayibonamo n'abarusiya nta nyungu bayibonamo ndabashimiye cyane bwana frank mwine eh, ndabashimiye namwe rero ubwo kamuru charles eh, ndabashimiye cyane bwana abakari mashimango ndabashimiye namwe mwese mwakomeje gutega amatwi ikiganiro cyacu uyu munsi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi
You've been listening to the Voice of America's call in program in Kirundi and Kinyarwanda.